voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
iyi ni radiyo ijwi y'amerika radiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwiwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkunekije mu burundi twumvikaniye ku mirongo migufi ya shatuweva ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm mirongo umunani n'umunani ibice bitatu y'iradiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi y'amerika ibikorwa vyo kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu gihugu ca uganda bimaze iminsi birangwamwo n'imyiyerekano imaze kugwamwo abantu benshi abakurikiranira hafi politike muri ico gihugu bavuga ko ari ibintu bamenyereye mu bihe nk'ivyo buri gihe iyo amatora yegereje hano muri iki gihugu ubutegetsi bukunze gukora ibikorwa nk'ibi ndetse n'abo babuhakanya nabo bakaba batemera ko ubutegetsi mbega bubabwira uko bakwiriye gutwaza kampeyini zabo uyu ni bernard sabiti inararibonye muri politike mu gihugu cya uganda inama igira umunani ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe cirgl mu karere ka afurika ibiyaga binini yakoranye umunsi ku wa kane hakoreshejwe ubuhinga ngurukanabumenyi mu rwanda urubanza rwa paul rusisabagina rwasubiye gusibishwa ku nshuro igira gatatu aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye kuri iyi saha ntimutangwe ni mu kanya reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mu gihugu cya cameroon aho abatetsi batabariza abanyagihugu bagera ku bihumbi cumi na bitanu bateshejwe izabo n'imvura y'imyuzure inkuru dushikirizwa na diane nini nahazwe abenshi muri abo banyagihugu ni ababa mu micungararo cameroon ihana na cade iyo mvura yatanguye kugwa mu kwezi kwa cenda ariko iza kunyuka muri uku kwa cumi na rimwe uno munsi kwa gatanu naho ivyononywe n'imvura yazindukiye muri kamerune bitaramenyekana vyose nko mu gisagara c'ahitwa kuseri abategetsi baho bemeza ko amazu arenga cumi n'atanu ari amaze kumenyekana ko yasenyutse aya akaba yaje yiyongera ku yandi agera ku ijana amaze gusenyuka mu bice bitandukanye vy'igihugu cose kuva mu kwezi kwa cenda ntabahasize ubuzima baratangazwa naho abatagira aho baba baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi abari mu kaga basaba ahanini gufashwa bakaronswa imfungurwa n'imiti muri rusangi ibice mirongo irindwi ku ijana vy'amazu vyegereye uruzi rwitwa lagone ku ruhande rwa cameroon na cade vyarasenyaguritse nk'uko abategetsi bo muri cameroon bavyemeza gusa ico bikoze cade ntitomora muri rusangi ivyononekaye ku ruhande rwayo aha tukibutsa ko mu mwaka uheze abantu barenga ibihumbi ijana muri cameroon bateshejwe izabo n'imvura y'imyuzure yaguye kuva mu kwa cenda gushika igihe c'imvura giheze urakoze diana tukivuga ku banyagihugu bavanwa mu ngo zabo n'ivyaduka ishirahamwe mpuzamakungu ryatangaje ko impunzi ibihumbi amajana abiri z'abanyayetiyopiya zishobora guhungira mu gihugu ca sudani yo mu manako mu mezi cumi n'abiri ari imbere kubera intureka iri muri ico gihugu inkuru ya diane ninihazwe
abenshi mu bariko barahunga nk'uko onu vyemeza bahungira mu gihugu ca sudani ku munsi wa gatatu w'inondwi gusa iryo shamwe mpuzamakungu risigura ko abo ryamenye ko bahunze baba baba igihumbi n'amajana icenda aba baje biyongera ku bandi bagera ku bihumbi mirongo itatu na bitatu bamaze guhunga kuva amatati ari mu ntara ya tigre yaduka indwi zibiri ziraheze umwe mu bavuganye n'ijwi rya amerika ari mu ikambi nshasha iri mu gisagara citwa hamday kiri muri sudani yasiguye ko kuba yaranashoboye guhunga n'umuryango wiwe ari amahirwe yagize kuko bamwe mu babanyi biwe baguye muri tigre yagize ati nariboneye ubwanje ibiziga vy'ababanyi banje barimo n'abari baherutse gukora ubukwe mu gihe onu ishimangira ko abenshi mu bahunze bahunze atagashambara uretse izo bahunze bambaye abagize amahirwe yo guhunga batabarizanya basaba kuronswa imfungurwa imiti ivyambarwa no gufashwa mu gusanasana imitima yahabamutse biturutse ku vyo babonye onu ikaba yemeza ko abenshi mu bahunze bagwiriyemwo abasore bakiri bato bahunze ku kwanka ko buhava bajanwa kugwana ku nguvu ikigega mpuzamakungu citaho abana ku isi naco unicef mu mpfunyapfunyo gitabariza abana barenga miliyoni zibiri basigaye muri tigre bakeneye imfashanyo zitandukanye
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini aya makuru yo mu karere tuyatanguriye ku nama ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini yakoranye uyu munsi ku wa kane hakoreshejwe ubuhinga ngurukanabumenyi ibihugu byitabye iyo nama ni burundi u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe na sudani yo mu mpanuko mugenzi wacu diane rinahazwe niwe adufitiye iyi nkuru mu bakuru b'ibihugu bitabiriye iyo nama harimo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye w'u Rwanda Paul Kagame wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo atanguza iyo nama umukuru wa CIRGL umunyekongo Denis Asungeso yasabye abayitabiriye bose kubanza kugira umunota w'agacerere bakibuka umuhisi perezida Pierre Nkurunziza yashengeye mu kwa gatandatu kuno mwaka adaherakanije ubutegetsi n'uwamusubiriye Evariste Ndayishimiye inyuma y'umunota Sasungeso yashimiye ibihugu bigize CIRGL ku migenderanire myiza ibiranga umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres nawe yitabiriye iyo nama nk'umutumire yashimagije uko ibihugu biri muri cir biriko bihangana n'ikiza ca virusi ya korona yongera abwira abategetsi bavyo ko onu izokwama ishigikiye na ntaryo inzira zose zishikana akarere k'ibiyaga binini ku mahoro n'iterambere rirama nk'uko tubisoma ku rubuga rwa twitter ya leta y'uburundi abakuru b'ibihugu bose bahawe umwanya wo gushikiriza ijambo naho ku mpande zitandukanye ivyo bavuze bitaraje ahabona umwe mu bategetsi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi atashimye ko amazina yiwe atangazwa yabwiye ijwi rya Amerika ko Burundi bwashimiye u Rwanda ku barwanyi bwerekanye mu ntango z'ukwezi kwa cumi buvuga ko ari abo mu murwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara uwo mutegetsi mu biro vyo kwa Ntare yagize ati ndugure twamugina uruhusha rwo gushira ku mbuga ngurukanabumenyi ijambo ryose ryuzuye rya perezida ndayishimiye ntituraruronka turindiriye ko CIRGL isohora itangazo hama natwe tugashira ku ijambo rya ndayishimiye gusa mu byo bagarutse ko ni uko CIRGL vuba bariya barwanyi bafashwe mu ntango z'ukwa cumi izobaho uburundi kandi u rwanda ko rwabyoroheje turabishima cyane induga yitwa mugina perezida w'u rwanda nawe paul kagame mu byo yavuze harimo ko gukorana biciye mu gusenyera ku mugozi umwe ariyo nzira nziza yo guhangana n'ibibazo by'umutekano n'amagara akarere k'ibiyaga bigari gahanganye navyo kuva u rwanda n'u burundi vyatangura kurabana y'ingwe bivuye kuri manda ya gatatu ya perezida pierre nkurunziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ni ubwa mbere perezida w'u burundi n'uw'u rwanda bahuriye mu nama akatari gake w'u Burundi yaratumiwe mu nama byari kuba ngombwa ko ahuriramwo n'uw'u Rwanda ariko ntiyigeze azitabira ikindi iryo soko ryacu ryo mu biro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi ryaduhishuriye ni uko hari ibiganiro vyoba biriko birategurwa hagati ya Kigali na Gitega inyuma y'umubonano abashikiranganji bajeje imigenderanire muri ivyo bihugu baherutse kugirana uwo mutegetsi mu biro vya Ndayishimiye yabandanije atubwira ko bimwe mu vy'u Burundi bwasavye u Rwanda u Rwanda rusa nk'ururiko ruritunganya kubikora muri vyo harimwo nko kugara amaradiyo y'abamenyesha amakuru barenga ijana bahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu akorera mu Rwanda kuva ico gihe ibi umwe mu ndongozi y'ayo maradiyo yavyemereye ijwi rya amerika avuga ko u rwanda rwamaze gusa nk'urubaha agasopo ikizohava kigorana ariko mu byo burundi bwasabye u rwanda nk'uko iryo soko ryacu ribandanya ribivuga ni ugutanga bamwe mu baronderwa n'ubutungane bw'u burundi bagirizwa dosiye y'abashatse guhirika ubutegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bari ku butaka bw'u rwanda muri bo aha tuributsa ko harimwo abamenyeshamakuru abanyepolitike n'abari mu mashyirahamwe adakiranira inyungu za politike uwo mutegetsi naho asanga iki kibazo kigoye mu majambo make yavuze asozera ikiganiro yaduhaye akadusaba kudafata amajwi no kudatangaza amazina yiwe yashimangiye agira ati igikuru ni uko u rwanda n'u burundi bisa nk'ibiriko biroroherezanya ibisigaye gashiga itazanye abo turondera ntibizobura iyindi nzira bicamwo bitewe bitebuke tukabaronka ubu naho dukubitira mu rwanda aho urubanza rwa paul rusesabagina rwasubiye gusibishwa ku nshuro ya gatatu inyuma yaho asabiye konana amaso mu yandi n'umushikirizamanza amuburanira n'inkuru ya sumutakaboyi ari i kigali mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwongeye gusubika iburanisha ry'ubujurire bwa paul rusesabagina usaba iseswa ry'icyemezo kimwongerera iminsi yo gufungwa by'agateganyo yahawe n'urukiko rw'ibanze rwa kicukiro ubwo iburanisha ryatangiraga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu umunyamategeko gatera gashabana niwe wahawe ijambo ngo asobanure ubujurire bwo yunganira bwana gashabana yahise abwira urukiko ko adashobora kuburana kubera ko atarahabwa uburenganzira bwo guhura n'uwo yunganira imbonankubone kutabonana n'uwo yunganira ahanini byatewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda gikomeje kwirindwa mu magereza yo mu rwanda hifashishijwe ikoranabuhanga bwana rusesabagina ari kuri gereza ya mageragere naho umwunganira gashabana ari mu rukiko bahise bahabwa umwanya ngo baganire bonyine abandi bose bari baje kumva urubanza abashinjacyaha ndetse n'umucamanza bahise basohoka mu cyumba cy'iburanisha nyuma y'iminota nka mirongo itatu iburanisha ryongeye gusubukurwa ijambo rihabwa umunyamategeko Gashabana ahita avuga ko atiteguye kuburana mbere y'uko ahuzwa na rusesabagina ngo bavugane amaso ku maso uyu munyamategeko yavuze ko hakwiye gushakwa uburyo budasanzwe yaganiramo n'uwo yunganira kugira ngo bategure urubanza kuri we ngo ingamba zo kwirinda virusi ya korona ni ngombwa ariko ngo ntizigomba kuvutsa uburenganzira umuntu urebwa ibyaha bikomeye nka rusesabagina rusesabagina nawe yahise ashyigikira ibyavuzwe n'umwunganizi we asaba urukiko ko rwamuha uburyo akabonana n'umwunganizi we ariwe gashabana rusesabagina yumvikanishije kugeza ubu atarabona dosiye ye ngo ayisome yitonze kuko atabasha kugera ku ikoranabuhanga rikoreshwa mu nkiko umushinjacyaha ahawe ijambo yahise avuga ko ibyo barimo bitangaje kumva nanone abaregwa basaba ko urubanza rwasubikwa umushinjacyaha yasobanuye ko kuburana ubujurire bimaze gusubikwa inshuro ebyiri yumvikanisha ko kandi inshuro zose zagiye zizanwa n'uruhande rw'uregwa umushinjacyaha akomeza asobanura ko rusesabagina na metere gashabana mbere y'iburanisha basabye isaha yo kuganira mu muhezo bakayihabwa none bakaba basabye ko urubanza rwimurwa nibyo yise ko ari impamvu zo kudashaka kuburana mu gihe ari urubanza rwagakwiye kwihuta atese dosiye bategura ni iyihe wajurira nta dosiye wasomye ko iyo dosiye bamaze kuyiburana kenshi yavuze ko uregwa akwiye kuvuga ko ubujurira buretse agategereza kuburana mu mizi byongeye ngo umunyamategeko gashabana azi neza ko kujya kuri gereza bidashoboka kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda bityo ko urukiko rwakwemeza ko nta shingiro ubusabe bwabo bufite rusesabagina yahise asaba ijambo abaza niba hari uburyo ubushinjacyaha busanga yaburanamo atarabonye dosiye y'ibirego bityo ko icyamufasha ari ukumuhuza n'umwunganizi w'imbonankubone urukiko rwanzuye ko hagomba kubaho uburyo bwo guhuza amaso ku maso uregwa n'umunyamategeko we rufata umwanzuro wo kwimurira urubanza itariki ya makumyabiri na karindwi z'uku kwezi iyi yari ibaye inshuro ya gatatu urubanza rusubitswe kandi kuburana kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo bigomba kuba mu buryo bwihuse rusesabagina yajuriye asaba iseswa ry'icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rwategetse ko yongererwa iminsi mirongo itatu y'igifungo cy'agateganyo ubushinjacyaha bwavugaga ko bwari butararangiza iperereza ariko ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo urwego rw'ubushinjacyaha bwatangaje ko bwaregeye urukiko dosiye ya bwana rusesabagina yahujwe n'iy'abandi bantu cumi na barindwi baregwa ibyaha bimwe birimo iby'iterabwoba ubushinjacyaha kandi bwavugaga ko bwiteguye gusaba urukiko kuzahuza dosiye ya rusesabagina n'iyansabimana karisiti uzwi nka sankara wari umuvugizi wa frn ndetse na nsengiyumva hermani wamusimbuye ubwo yari amaze gufatwa n'inzego z'ubutabera z'u rwanda rusesabagina yageze mu rwanda ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa munani nk'uko byatangajwe n'ubushinjacyaha akurikiranyweho ibyaha cumi na bitatu birimo icyo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo gutera inkunga imitwe y'iterabwoba gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba gutanga amabwiriza mu gikorwa cy'iterabwoba kuba mu mutwe w'iterabwoba ndetse n'ibyaha birimo kwiba hakoreshejwe intwaro n'icyaha cyo gushyira abana mu mirwano asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukivuga ku rwanda kandi mu ijoro ryo kuri uyu wa kane haraye hakiriwe ikindi cyiciro cya kane cy'impunzi n'abimukira bo ku mugabane wa afurika bagera kuri mirongo irindwi n'icyenda bava mu gihugu cya libiya mu kiganiro cyihariye olivier kayumba umunyamagana ntayigarizwa mu bushikiranganji bwita ku bikorwa by'ubutabazi yahaye radiyo ijwi ry'amerika imbere yo kwakira izo mpunzi yabanje kuvuga icyihutirwa babanza gukorera izo mpunzi imbere yo kuzijana mu ikambi y'agateganyo ya gashora mu karere ka bugesera yaganiriye na mugenzi wacu eric bagira ubusa akorera i kigali mu rwanda amasezerano dufitanye n'umuryango wa afurika ndetse na na hcr ni uko umubare wa magana atanu tugomba kuwugeza buri mwaka muri ayo magana atanu abashobora kuba bagabanutsemo kubera ko bagiye mu bindi bihugu ariko umubare wa magana atanu ntabwo tugomba kuwurenza biterwa n'ikindi n'ubushobozi dufite nk'iriya nkambi y'agateganyo ubwo twari tugeze ku bushobozi bw'abantu kugeza ubu ngubu magana atatu imyiteguro yo kongera ntabwo yashobotse kubera iki gihe cya kovide ariko ubundi inkambi y'agateganyo ya gashora igomba kuba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu magana atanu icyarimwe ubu nibyo tugenderaho buri mwaka tugomba kuba twujuje magana atanu muri abo magana atanu iyo bagabanutse dushobora kongeramo abandi ni uko amasezerano ateganya gufata bariya bantu no kubakira bavuye muri libiya baraza mu rwanda ariko intego nyamukuru yabo ubundi baba bashaka mu byiyumviro byabo kujya i burayi n'ahandi mu bindi bihugu bikomeye icyo ngicyo nk'u rwanda ndetse ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr hari icyo mugikoraho bigenda bite ubundi ni inshingano za hcr twebwe dufite inshingano zo kubakira no kuba bari muri iki gihe mu by'agateganyo nyuma yaho kujya mu bindi bihugu biterwa n'ibyo bihugu baba bagiye kujyamo ndetse na hcr ikora ubuvugizi kugira ngo bashobore kubona ibisubizo birambye icya mbere ni icyo ngicyo cyo kujya muri icyo gihugu aho bashaka kuba bajya ndetse mu bihugu by'uburayi icyifuzo kirambye cya kabiri ni ugutaha iwazo aho bavuye niba impamvu zatumye bahunga zitakiriho hanyuma igisubizo kirambye cya gatatu ni ukuba mu rwanda bakabaho nk'abandi banyamahanga batuye mu rwanda ubwo dutegereza ko umuntu ahitamo icyo yifuza kugira ngo dushobore kukimufashamo mu gihe rero habonetse ibihugu bishobora kubakira nabyo turafatanya izo mpunzi zikagenda twebwe tubaha impapuro z'inzira zishobora kubavana mu rwanda bajya muri ibyo bihugu mwari muvuze ko hariho n'abashobora gusaba kuguma mu rwanda nka minisiteri yita ku bikorwa by'ubutabazi bwihuse hari imibare y'abashobora kuba barasabye wenda ngo bazature mu rwanda nta bari batugaragariza ko icyo cyifuzo bagifite kugeza uyu munsi
nkababaza nanone tugana ku musozo kugeza uyu munsi se mwatangira kwakira impunzi ziriya zivuye muri libiya hari imbogamizi mwari mwahura nazo bimeze bite
nta mbogamizi twari twahura ni abantu baza bakabaho nk'abandi banyamahanga iminsi ya mbere birabagora impunzi zo mu bihugu duturanye nta kibazo kuba tuba tuziranye yaba umuntu uvuye i burundi cyangwa muri congo cyangwa se mu kindi gihugu cya hafi imico iba igiye gusa ariko bariya baba bafite iyindi mico ubundi buzima bagera ahangaha bakumva birabagoye kuba muri ubu buzima bw'inahangaha ariko ni ibintu bisanzwe iyo umuntu w'umushyitsi mu gihugu utazi cya mbere kirakugora ariko twebwe nk'u rwanda nta mbogamizi twari twahura nazo muri iki gikorwa cyo kubakira ibibazo ni ibibazo by'indwara ni ibibazo byo kunywa inzoga agasinda ariko baba basangiye n'abanyarwanda ni ibintu bisanzwe ku buryo tutavuga ngo harimo imbogamizi bari kumwe n'abandi banyarwanda ururimi ntabwo ruraza neza ariko kugeza ubu ngubu nta mbogamizi twavuga ngo hari ikibazo twagize nk'u rwanda mu kwakira bariya bantu ahubwo barabyishimiye kuba bari hano batekanye kurusha aho bari bari muri libiya bari mu mutekano muke cyane bwana olivier kayumba umunyamabanga wahoraho muri minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse turabashimiye ku kiganiro mwemereye radiyo y'ijwi ry'amerika murakoze namwe viyowe tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda umunyapolitiki w'umuganda robert kiyaguranyi ariko yiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu yaramaze iminsi afunzwe yarekuwe ifungwa ryiwe yaratumye hirya no hino mu miji itandukanye ya uganda haduka imyiyerekano yaguyemo abantu batari bake mu gihe abandi bakomeretse kiyaguranyi ni umwe mu banyapolitiki cumi n'umwe bariko yiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza mu rwego rwo gushaka kumenya imvano izo zose ijwi ry'amerika ryatumiye bamwe mu bahinga banonosoye politike bakurikiranira hafi politike y'akarere barimwo frank mwine na bernard sabiti bombi bari mu gisara ca kampala kuri mikoro ya mugezi wacu edi rwema sabiti aduhe ishusho y'uko yabonye ibintu byifashe muri iyi minsi ibiri iheze uko ibintu bihagaze hano mu mujyi w'ikambara biteye ubwoba kuko ubu ngubu ntabwo wamenya niba wasohoka mu nzu ukajya gukora ukabura guhura n'impanuka y'ibisasu umujyi wose mbega abantu bari kwigaragaza aba nyine umunyapolitike bobi wayini rero ikiza gutera ubwoba nangwa se agahinda abantu benshi ndetse abo ubuze bamaze gupfa bamwe abenshi muri bo ni ababa bari mu mirimo yabo ndetse ibya politiki batabyitayeho ariko rero akunze gukurikirana ibya politiki bya uganda iki kibayeho kikaba kitadutangaje mbega kuko buri gihe iyo amatora yegereje hano muri iki gihugu ubutegetsi bukunze gukora ibikorwa nk'ibi ndetse n'abo babuhakanya nabo bakaba batemera ko ubutegetsi mbega bubabwira uko bakwiriye gutwaza kampeyini zabo nubwo hatakabaye indwara ya korona ntawe hakabuze urundi rwikuzo gavumenti ikoresha kugira ngo yangirize bariya bayihakanye ibyo gavumenti ivuga ko ari ukugira ngo irinde abantu kutandura indwara ibuza nyine abantu benshi gukungana ukaba ureba yuko iyo nsobanura itamaze hari izindi mpamvu abakurikirana politiki za ngaha zo bahazi neza bwana frank mwine nawe uri impuguke mu bya politike yo mu karere k'ibiyaga bigari uri umunyamategeko ukurikiranira hafi politike z'ako karere bwana sabiti yaravuze ngo biteye ubwoba ariko ni nk'aho abantu bari babyiteze kuko si ubwa mbere biba ku giti cyawe aho uherereye aho mu mujyi wa kampala gerageza uduhe ishusho y'uko wabonye ibintu n'uko ubibona kugeza kuri uyu munota urakoze edi burya amatora yo muri afurika muri rusange burya niko akunda kumera usanga abafite ubutegetsi n'ababushaka babuhatanira ndetse ugasanga rimwe na rimwe n'iyo kurangiye usanga buri muntu avuga ko yatsinze cyangwa atatsinzwe bikakunda kuzana imvururu ariko hano ngira ngo akantu k'akarusho ni uko uyu mugabo mwavugaga mu kanya bita bobo wayini ntabwo ari umunyapolitike gusa ariko ari n'umusitari umuntu w'umuririmbyi ndetse mu bintu bavuga ko byamufatishije ni uko aho yagendaga abantu benshi bazaga abantu benshi bazaga kandi ntibahirize amabwiriza bashyizeho yo kwirinda iki cyorezo cya kovide ibyo bikaba ari byo bashingiyeho bavuga ko bamufashe ariko wabaza guti bihagaze gute wabonaga mu mujyi abantu bigaragambya bafite mu mihanda bashyiramo umuriro amapine bayakubise umuriro imodoka zimwe bazibuza kugenda abasirikare nabo babakubitamo ibyuka birwana bya bindi by'amaso ntabwo turamenya aho birugakiye bwana sabiti wabikomojeho ndetse na bwana mwine abivuzeho ibijyanye n'impamvu inzego z'umutekano zigaragaza ko ari zo zatumye bwana bobi wine atabwa muri yombi ko ari uko arimo gukora ukwiyamamaza cyangwa se amakoraniro adakurikije ibiteganywa n'amategeko cyangwa se amabwiriza ajyanye no kwirinda icyorezo cya virusi ya korona ku ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi bo izo ngamba se barazubahiriza kuvugisha ukuri perezida museveni we yageragezaga gukendeza ku bantu kuko nyine ni perezida ufite ibikoresho byose by'igihugu abantu yabakuragana cyane abategetsi b'abahagizi be akabakora nko ku gisa icara batatanye rero hakabaho abandi bariya bahagizi be ba buri gihe bakisuka ku mihare mbega kumwakira mu mwanya wagiyemo so ntawe wavuga ngo gavumenti yo na iri consistent nangwa se ngo iri gukurikiza aya mategeko y'icyorezo mu ngeri isororotse rwose kuko hari ibishushanyo tubona bivuye iyo ngiyo mu madistrict umwo perezida ari abantu nta na gake bakurikiza aya mategeko aho icyo nicyo kintu rero kiri kurakaza abantu cyane kuko itegeko niba bavuze ngo ni itegeko ikwiriye gukurikizwa n'abantu bose bari muri uku kwiyamamaza bakarikurikiza cyo kimwe ndetse n'abapolisi n'abasirikare nabo bari mu kureba ngo iri tegeko rirakurikijwe bagafata abanyapolitike bose mu mashyaka yabo bakabafata kimwe bobi wayini yari umuntu uri femasi cyane uzwi cyane nk'umuririmbyi nubwo byakabaye ngo agiye nko mu mwanya atari ibi bya politiki ntaho yakabuze kugira abantu bashyamamara kuza kumureba ubundi ndetse n'abashaka kureba uko asa gusa ni serebu mbega uko tubivuga ni serebu ni umuntu uzwi cyane umaze imyaka myinshi muri iki gihugu azwi nk'umuririmbyi rurangana ubwo ashyizemo ibya politiki ngo ashaka kuba perezida w'igihugu rero kwa kumenyekana ko kuriyongera cyane kandi nk'uko bihagaze ubu ngubu ni we twavuga mbese nka simbo nangwa akamenyetso ko k'ubuhakanyi bwa perezidenti museveni baba batangiye kureba ukuntu abantu bari kumukurikira hari bakagira ngo icyo kimenyesha ngo ni ubushigikizi nangwa se ni amajwi iyo agiye kuzabona noneho rero bakagira ngo hakabaho ko gutinya ngo afite abamushyigikira benshi cyane ubundi ndetse ubasha no gusanga atari ko bimeze kuko nk'uko nkubwiye umuntu uri femasi cyane uzwi abenshi ngira ngo baba bashyamara kujya kureba ukuntu asa ko ameze yego ntiwahakana ngo cyerekana ko afite n'abamuhagira ariko ngira nkaba ngira ngo igituma bakora ibyo bakora ntabwo ari ukuvuga ko gusa ariko none amategeko akwiriye gukurikirwa kuri iki cyorezo icyo kirahari ariko hariho impamvu ngufu bwana sabiti wari ubikomojeho ko bobi wayini ari umwe mu bakandida baza ku isonga mu bijyanye n'abantu bakurikirwa cyane n'abayoboke benshi ariko twakwibutsa abakurikiye ijwi rya amerika muri aka kanya ko abakandida biyamamariza uwo mwanya kugeza kuri uyu munota ni abakandida cumi n'umwe usibye bobi wine wafunzwe ndetse hari n'undi witwa amuriyati nawe wafunzwe hanyuma hari abandi bakandida bamaze gutangaza ko bagiye kuba bahagaritse ibikorwa byabo byo kwiyamamaza aha twavuga nka jenera generali mugisha muntu harimo generali henry tumukunde ndetse n'umuyobozi w'ishyaka rya dp nobert mao bwana frank mwine abo bakandida bandi bo ubona hari icyo izo nzego z'umutekano zibatwara cyangwa se n'uko bo batabona abayoboke benshi babakurikira muri ibyo bikorwa barimo byo kwiyamamaza bo bimeze gute iyo urebye amuriyati nawe akurura abantu nawe ngira ngo ejo bari banamufunze ariko baza kumurekura na henry tumukunde nawe bagiye bamugerageza ku gusa nk'abamufunga cyangwa bakamubuza ahantu agenda mugisha muntu we uyu ukurikiye yambara agapfukamunwa ugasanga na agerageje no gukurikiza amabwiriza yiwe wenda wavuga ko wenda abayoboke ntabwo ari benshi nk'aba nk'aba bobo wayini kubera ko tumaze kubivuga ni icyamamare abantu baza kumureba nk'umusitari ariko iyo urebye muri rusange ikibazo kinahari kubera uburwayi urabona isi yose ebi iraguye mu gufunga iyo urebye ibiri mu burayi biri muri amerika n'ahantu hose uburwayi burahari ariko rero ibibazo biri hano ubu ngubu abayoboke bose nubwo wavuga uti ni uko bakurikirana kubera ko ari ibya politiki inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimira bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twashikirije turi mu ngo zacu kubera ikiza cya covid cumi n'icyenda turashimiye kandi na fatuma karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye edi rwema niwe yari abihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese banduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza bino biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza